iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti mwadukurikira kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga kuri mikoro muri kumwe nanjye edi rwema abanyamalawi ku wa kabiri w'iki cyumweru bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu nyuma y'umwaka urukiko rwo muri icyo gihugu rwanze intsinzi ya perezida peter mutarika ku mpamvu zo kwiba amajwi perezida usanzweho peter mutarika ahanganye na lazarus cyakwera wo mu ishyaka batavuga rumwe urukiko rw'ikirenga rwo muri icyo gihugu umwaka ushize mu kwa kabiri rwatesheje agaciro amatora yari yabaye rumaze kwemeza ko yaranzwe n'inenge nyinshi rwongeye kubyemeza ku rwego rw'ubujurire mu kwa gatanu bityo ibyayavuyemo biraseswa imibare y'agateganyo igaragaza ko lazarus cyakwera utavuga rumwe na leta akomeje kuza imbere igihugu cya malawi kiri mu bicumbikiye impunzi nyinshi zirimo abarundi n'abanyarwanda mu kiganiro cya none natumiye umwe mu barundi batuye muri icyo gihugu kugira ngo atubwire uko byifashe aratangira atwibwira ego ndabaramukije kandi mwakoze kuntumira nditwa inosa magana naje hano nk'impunzi kuko navutse mu buhungiro muri congo ahantu bita i kenya sikure cyane n'inundu muri muri congo aho ababyeyi banje bahunze bava mu gitaza bibiri na kabiri mbukirayo burundi namubonye icyenda na gatatu igihe twaje duhungutse ariko ntibyashobotse ko tumarayo amezi arenga ane kuko dada yacamye agandagurwa tunadusubira muri congo congo intambara itanguye ya kabira nja muri tanzania tanzania nja muri malawi sorry muri zambia zambia nja muri tanzania navuye mutabira nja hano muri malawi nk'impunzi ariko umwaka w'ibihumbi bibiri niho nashoboye gutaha uburundi mfata pasiporo ngaruka muri malawi kurangiza amashuri nako ndiga bibiriya ku kigo cya assemblies of gospel theology maze cambana n'indi kubona inama zo gutangura byo kurongora ishyirahamwe natanguje ryitwa there is hope ni kuvuga there is hope dufasha impunzi kandi tugafasha n'abanyagihugu kugira bashobore kwisununura kandi tukavugira n'impunzi kugira zemerwe muri malawi nk'abantu bashobora guterera mu iterambere ry'igihugu
muri rusange umuntu yavuga ko ubuzima bwawe hafi ya bwose wabubayemo mu buhungiro
yego cyane yego imyaka mirongo ibiri mirongo ibiri n'indwi yose nayo maze indi mpunzi
inosa amagambi turaza kuganira cyane cyane kuri politike mu gihugu cya malawi amatora y'umukuru w'igihugu arimo kuba aho mu gihugu cya malawi aho ibikorwa byo kubarura amajwi bikomeje ariko nk'umurundi wavukiye hanze y'igihugu hanyuma wakozweho n'ingaruka za politike muri icyo gihugu ejo bundi icyo gihugu cyatoye umukuru w'igihugu mushya hari icyizere nk'abarundi muba hanze y'igihugu mufitiye ubutegetsi bushya ndetse ese abarundi baba mu gihugu cya malawi nzi ko benshi bariyo mu nkambi za zareka n'izindi bakiriye gute ibintu politike nshya mu burundi cyane cyane ko hagiyeho umutegetsi mushya ego mwakoze ku kibazo bo reka mvuge yuko je ntari umu munyapolitike ariko nk'uko bivuze politike yaradukoze ko yaratu yahinduye ubuzima bwacu papa yari umudandaji ameze neza mu gitaza yari afite amazu za cibitoki n'ahandi ariko kubera politike byatumye ahunga rero politiki naho tutayijamwo umugabo turayikurikira turatumviriza ariko iyo mpande akora ibikorwa byanje byo guserukira impunzi gufasha impunzi hamwe n'abanyagihugu hano ibintu bya politiki kenshi dukunze kuba tutabiyaza kuko nasanze abarundi batoroshe kuko umuntu ashobora kuba ari mu ruhanduru ugasanga muyaze ukamwereka ibyumviro byawe ugasanga bikuzaniye ingaruka mbi rero nahiswe no kutayaga ibintu bya politiki n'abarundi rero kumenya ati mbega abarundi mu nkambi bavuga iki ku butegetsi bwagiyeho n'umutegetsi mu perezida wacu mushasha dufise sino kubwira ati ndafise ijambo rimwe novuga ryiserukira impunzi noreka uwo ari we wese akivira ku gatwe kiwe ariko ndizera yuko perezida dufise na leta dufise ku bwanje bazogira icyo bamaze mu kugobotora igihugu kugikuraho kiri kugishyira aho icyuriye kuba rero utuye muri icyo gihugu cya malawi uh, ku wa kabiri w'iki cyumweru abanyamalawi bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu uh, nyuma y'uko uh, uyu mwaka urukiko rwo muri icyo gihugu rwanze intsinzi ya perezida uriho peter mutarika ku mpamvu bavuga ko zari zo kwiba amajwi muri iryo tora rero perezida mutarika usanzweho ahanganye na lazarus cyakwera wo mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi kugeza ubu ibyavuye mu matora bya nyuma ntabwo biratangazwa byitezwe ko bitangazwa mu mpera z'iki cyumweru cyangwa se mu ntangiriro z'icyumweru gitaha mbere na mbere ku bantu batakurikiye uko ibintu byagenze ni kuki malawi yongeye kujya mu matora inshuro ya kabiri mu myaka itarenze ibiri yego mu by'ukuri ibintu biba muri malawi urabye ukuntu demokarasi ikora muri malawi ndasenga nkavuga ati mbega mana ibi bintu bikoreka hano muri kino gihugu gikenye kuko urabye mu bihugu bikenye cyane ku isi uburundi na malawi byaba bikurikirana rero mbega kuki malawi ikenye ariko uburyo bwa demokarasi bakaba bari hejuru cyane kurusha ibihugu byacu ni ukuvuga umwaka uheze bagiye mu matora ncp irongowe na dr lazara shakwera umva batsinzwe amatora muri bibiri na cumi na kane batsinzwe na peter mutarika rero uno mwaka umwaka uheze rero baja mu matora ariko ayo matora arangwa n'ibintu byinshi bitameze neza by'ubusuma bituma nyine uhagarikiye amatora avuga ati peter mutarika yaciye ko abagwanya ubutegetsi barongowe na cakwera bavuga ati oya amatora ntiyageze neza kuko hariho ibintu bitagenda neza byinshi twasize imbere ariko komisiyo ijejwe kurongora amatora ntiyigeze itwishyura muri ibyo bintu baca rero bitura ubutungane ubutungane rero bwa malawi ni ubutungane bukorera bose butaraba ati turi turongowe nande oya burigenga ijana ku ijana cyo kimwe n'igisirikare cya malawi ni ukuvuga izo nzego zibiri zarerekanye neza yuko ushobora kuba urongoye leta ariko ubutungane hamwe n'igisirikare gikaba ari bya nzego zirwanira abanyagihugu ziserukira abanyagihugu zitivanga mu bintu bya politiki rero barajyiye imbere y'ubutungane ubutungane burabumviriza bifata igihe kirekire cyane ariko ubutungane bugiye kuraba byose byagenda byagenze n'ukuntu komisiyo ijeje gutegura amatora ukuntu yigenjeje babona yuko amatora atagenze neza baca barafata ayo matora bavuga ati no amatora ya perezida ariko abashinga amateka yo barayemeye ariko amasura ya leta bagatsingomo ko yasubirwamo mu minsi itarenga ijana na mirongo itanu rero kuva icyo gihe abatwara na leta bararyoherwa cyane ariko abari mu ruhande rwa leta bugatoya tugiye kujya mu bundi butungane kuko ubwo butungane ibyo bavuze ntitubyemera baja muri supreme court bagiye kwitwara nabo nyine barabakira barabumviriza barumviriza icyo batwaye bavuga ati ahubwo ahubwo ibyo constitutional court ni kuvuga ni ubutungane buraba iby'ibwirizwa shingiro ibyo bavuze ahubwo twe turashyigikiye cyane kandi ni ngombwa ko amatora yaba baba baranashinzwe rero biba ngombwa ko komisiyo ijejwe kurongora amatora urayihagarikiye baramukura hamwe na parlema iremeza neza ko bateza kuvaho batora uwundi mushasha n'abandi bashasha bamufasha rero amatora niyo yabaye abantu benshi bari muri leta bari bazi yuko ati amatora ashobora kuba ariko ubutungane kubera bwahagaze neza amatora yarabaye rero ni two turumva ko n'aho bataratangaza uwashinze ariko abagiye bavuga ibihano byagiye bivuga berekana neza yuko urwanya ubutegetsi capwe ari we ari imbere agiye kuba perezida muri kino gihugu ariko nanone habayemo n'uruhare rw'abanyagihugu guharanira ko ukuri kujya ahagaragara kuko ndibaza ko muri icyo gihugu habayeho imyigaragambyo myinshi cyane yatumijwe n'abatavuga rumwe na leta
yego cyane abanyagihugu barakoze igikorwa kidasanzwe cyane bya bigenewe navuga ati ukwigenga kwa k'urwego rw'ubucamanza hamwe n'urwego rw'igisirikare kuko iyo ushaka kugira imyiyerekano bisaba ko ubisaba mu butungane arikwemereye nta muntu akuzirira ariko mu gihe imyiyerekano yatangura igipolisi cyaza kitanga imbere kigashaka gucura buhoro na buhoro abanyagihugu bariko barigaragambya mu mahoro icyo twabonye rero kidasanzwe ni uko igisirikare cyahagurutse kiba mu makambi kija gushyigikira abanyagihugu hari n'aho igisirikare cyakubita abapolisi mu gihe abapolisi bariko baratera bya byuka birakira mu maso abanyagihugu ata kintu na kimwe bakoze kibi igisirikare kikaza kikabafasha kikabakingira rero ibintu twabonye dufata mbega ibi bishobora kuba ryari mu karere kacu twaba twabonye ibintu bitagenda neza ariko mu by'ukuri byari ibintu bishimishije cyane ejo bundi naho leta yari ifatiye mu gahanga urwego rw'ubucamanza ariko ubucamanza nabo nyine baja mu ibarabara abacamanza bose bava bakagera baja mu ibarabara bigaragambya bavuga ati oya ntimugire icyo mukora ngo tuje imbere ngo muduhindure imikorere yacu tuzokwama duhagaze dukurikiza ubutungane kandi dukurikiza aho ingingo ishize nuko mu by'ukuri ibintu byabaye biko biraba mu kino gihugu n'ibintu nifuza ko byoba mu karere kacu cyane bwana magambi utangira wibaje ikibazo ugira uti ni kuki ibi bitabera isomo ibindi bihugu byo ku mugabane wa afurika cyane cyane nk'igihugu wavuze ko gikennye nka malawi ariko kigahagarara ku busugire bw'igihugu kigahagarara kuri demokarasi y'igihugu kigahagarara ku mahame ya demokarasi impamvu ni iyihe kuko kenshi na kenshi usanga ibihugu byinshi bigendera ku mabwiriza y'abategetsi baba bariho ako kanya aho kugendera ku byo bita inzego za leta muri malawi igitandukanye mu iki mu by'ukuri birangora byongora kumenya kuko ibihugu byacu ego ikirundi ndakivuga ndi umurundi nzoka ndi umurundi kandi ndishima mu by'ukuri ko ndi umurundi kandi ndizera yuko ari igihe naje hazogera nyine ibikorwa amahenda akora hano bikarangira nkafata umuryango wanje nkawutwara mu burundi tugafasha mu by'ukuri mu guteza imbere igihugu cy'uburundi ariko hari ibintu byinshi cyane ntatahura kuko harigira ndahaba bo mfite imyaka mirongo ine n'umwe mu burundi maze kuhaba amezi atarenga atanu Um, ni kuvuga hari ibintu byinshi ntazi ariko ndabye ndibaza yuko sinzi bamwe baravuga ati nkeka ari um, ibihugu byakoronije ibihugu byacu nabyo nyine bitandukanye politiki zaho n'ibyo badusigiye badusigiye imbuto zawo zitandukanye rero abantu bamwe barashobora kuvuga ati ngo ibihugu byakoronijwe n'abongereza um, ukuntu bitwarwa biratandukanye n'ibihugu byagiye bitwarwa n'abafaransa cyangwa ababirigi kandi ubirabye urasanga ibihugu byagiye bitwarwa n'ababirigi cyangwa abafaransa birimo intambara nyinshi kurusha urabye ibyagiye bitwarwa n'abongereza n'abandi bantu rero sinzi ko ari ibyo ariko mu by'ukuri nta kintu cy'igitangaza kiri kuba muri malawi uburundi u rwanda tanzania kenya kongo batokwigera bashikira ngo bakore ariko mu by'ukuri harageze ko inzego inzego zigenga kugira mu gihe leta itwaye ariko inzego zigenga zikora ibikorwa byayo neza batarinze kwegamira uruhande rwa leta cyangwa batavuga rumwe n'ubutegetsi hano muri malawi ego hariho ndabona ko ubutungane bwahagaze neza igisiga cyahagaze neza ariko urabye nka radiyo televiziyo y'igihugu uyo yemwe yaguma ivuga ivugira leta ivugira leta ihari ukaraba n'igipolisi hari igihe kivanga nacyo nyine ariko ahandi nawe ugasanga nabo nyine baritwara neza ariko sinzi neza nakifuza ko nkeka bubaza abantu bazi politiki y'u Burundi yo mu rwanda muri tanzania muri congo no muri kenya bakagira icyo bavuze ariko bwanje nta kintu malawi iriko irakora idashobora kwiga ngo dushyire imbere kugira ibihugu byacu nabyo nyine bishobora ukuntu byotera imbere
bwana magambi umuntu yakwibutsa ko mu kwezi kwa cumi umwaka ushize perezida peter mutarika yemeye ndetse yashyigikiye icyemezo cy'uko yashyikirana n'abatavuga rumwe na leta icyo gihe hari abantu bibazaga niba uruhande rwa opozisiyo ruzemera akagira imyanya abaha hanyuma ibyo bifuzaga bikaba byahagarara mu bindi bihugu ibyo biramenyerewe aho umukuru w'igihugu ashyuka cyangwa se abeshya aba aho batavuga rumwe nawe akabagabira imyanya kugira ngo babe bahagarika ibyo bifuzaga kugeraho kubona abo mu abo muri opozisiyo mu gihugu cya malawi baranze ibyo bintu nabyo ni intera muri demokarasi ego ni intambwe nini cyane kuko bo icyo ni uvuga bo jewe kubwanjye cyakwera ndamuzi nk'umwigisha wanje kuko nize amashuri ya bibiliya ku kigo yari akuriye rero muri iyo myaka ngo yaranyigishije ni umuntu nzi neza kandi nzi ko imitwarire yiwe ari ya mitwarire adashaka ko hari ibintu akora anyigeza hasi rero kuba yari azi neza yuko leta ihari afite mutarika ari leta yagiyeho kubera bize umva kuri we yarabona neza yuko icyo aharanira atari igiti atari ubutegetsi ariko ni guhindura sisitemu yose ni guhindura imitwarire ihari kuko urabye ukuntu ibintu byagenda hano muri kino gihugu ntibyari bimeze neza cyane uri mu ruhande rwa kirazuru tuvuge igice perezida abamo ahanini abantu benshi nibo baronka utuzi dutandukanye ugasanga barabahaye utuzi nkaho atampamyabushobozi babifitiye ariko kubera bava mu ruhande rwa perezida bagahabwa ibyo bakora muri ubwo buryo rero bo noza yuko opozisiyo yari izi neza yuko ishobora kumutsinda mu gihe amatora yogenze neza atakibazo ariko nabo nyine ndamushimira kuko uravye ubutegetsi n'inguvu yari afite ari nyinshi ariko kuraba yuko naho bari yari afite abantu bamurwanya batumva n'ivyo vuga bashaka kubaha ubutegetsi ntibamwemerere kubona yuko ibintu byose byagenze mu mahoro mu mutekano nta muntu n'umwe yigeze afungwa azira politike uruhande rwiwe arimo nta muntu n'umwe yigeze yicwa azira uruhande rwiwe rwa politike cyangwa ngo ahunge igihugu ibyo bintu mu by'ukuri mfite umutekano we ndayimushimira opposition ndayishimira nkashima n'inzego zose kino gihugu gifite mu by'ukuri baragwana baragira gute ariko baramya ati ahaye uno murongo ntiturengane kuko nta kamaro bidufitiye nta neza bifitiye mu gihugu n'abanyagihugu bacu kandi sibwo bwa mbere mu gihugu cya malawi havugwa abatavuga rumwe na leta batsinda perezida uriho oya oya si ubwa mbere si ubwa mbere si ubwa mbere kabisa cyangwa byabayeho uretse gusa ko mu gihe bibaye mva n'uperezida hari nk'ubu byamushyikiriye giturumbuka yazazaniwe yabuze icyo avuga naho hataratangazwa neza no donke komisiyo igejejwe amatora naho itaratangaza ati byagenze gute ibiharuro bya nyuma ni ibi ariko ugiye ushyira hamwe ibiharuro byagiye bitangazwa biraboneka yuko yacinzwe ariko byamwaye ko akeza cyakwera n'aho biboneka yuko mu by'ukuri yacinzwe ariko ndizera neza ko atakintu na kimwe kigiye kuba cy'umutekano muke ngo ni uko leta ihari yananiwe oya malawi mu by'ukuri barabimenyereye cyane si ubwa mbere bibaye kandi si ubwa mbere kandi bizoba barabimenyereye cyane ngira ngo amateka ya vuba atwereka ko Joyce Banda yaje kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu amaze kuva ku butegetsi hanyuma aza gutsinda ishyirahamwe cyangwa urwego rwa politike cakwera arongoye mcp ni urwego rwaje rugahindura ubutegetsi bw'igikoroni urungabo rwa perezida wa mbere w'umunyafurika w'umunyamalawi kamuzu banda niwe yatwaye icyo gihe yatwaye yatwaye icyo gihe rero muri icyenda na kane niho bakiri mu ruzi yaza atsinda mcp ayikura ku butegetsi aje ku butegetsi hanyuma we atwara imyaka igera kuri ibiri bambaye ibihembwe bibiri ni kuvuga imyaka icumi muri igihe rigera gatatu ashatse ko ahindura constitution y'igihugu ariko abanyagihugu baramwangira acafata dingu wa mutarika ariwe mukuru mukuru wa pita mutarika amufata amubwira ati bo wewe niwe uje hano wiyamamaza kwa perezida aramukorera kampeni nyene bingo mutarika rero abaperezida ku itike ya ya udf ariko rero bakiri mu tuzi agashaka yuko abonana gutwara naho atari we yatwara yatwara igihugu rero bingo mutarika kuko yari umuntu umwigisha yaminuje yakoze hanze akora ibintu byinshi cyane adati oya ndabyemera mu by'ukuri we acariyonkora muri muri parti politike ya yamushizeho ni kuvuga ya bakiri mu ntuzi udf agashyiraho rero parti politike nshasha ya dpp basi rero aragitwara icyo gihugu hanyuma igihe itike igihe bo igice cya mbere imyaka itanu ya mbere aratwara igihugu ahindura ibintu byinshi yemwe arakora ibintu by'ibitangaza cyane bitari bwa bitari byitezwe mu gihugu ni kuvuga yagize iterambere malawi yari imaze imyaka myinshi cyane izeye inze ni kuvuga ibyo kurya barikura hanze ni kuvuga ababakoronije ari ubwongereza bwaba bwatanze ibyo kurya byugarurira abanyamalawi igihe cyose buri mwaka ariko bingo wamutereka araza arahindura sisiteme atanga ifumbire gusa rero abanyagihugu bararima bararima barimbura byinshi cyane rero avuga ati o zabundi igihugu ni uku gitwarwa rero aracira ubwa mbere imyaka igihe cya kabiri kigeze acafata umudamu bita uwo mwavuze nyine mvuze nya joyce banda amushyira kuba visi perezida rero baratwara ariko batwara nabi batumvikana hanyuma rero igihugu mu by'ukuri kiragira ko gishika mu bihe bigoye cyane ku buryo kuronka amafaranga yo hanze byari bigoye gusuma kugira ibintu amavuta arabura kuko abatera inkunga bose barahagaze rero muri icyo gihe bingwa mutarika arapfa yishwe n'ikibazo cy'umutima Ah, amaze gupfa rero abari abari muri mu- abari muri politi- parti politike ya DPP bavuga ati "Ah, uyu mudamu nitwamushyiraho biraba nabi kuko mu gihe ah, Joyce Banda pre- eh, mi- minisitiri wa mbere ah, vice perezida hamwe na na Bingwa Mutagika batahuza Joyce Banda yavuye mu- muri DPP akatanguza ah, igisata ciwe ca politiki Umuganda.
eh atanguza movement yiwe basi rero perezida aza gupfa yamaze kuba muri parti politike ya ya, ya perezida ariko ubutungane bwo nyine kwa kuri navuga ati ubutungane ukuntu buhagaze burahagarara bavuga ati oya uyu ni visi perezida mu mategeko ya leta iyo perezida apfuye visi perezida niwe aca aca haje rero uh, joyce banda acaba perezida abaye perezida mu myaka ibiri kugira arongore igihugu ah, arangize imyaka ibiri ah, ah, bingwa mutarika yari asigaje Ah, rero icyo gihe cy'imyaka ibiri ngo novuga ko ibintu bitagenze neza kuko habaye ubusuma budasanzwe muri leta aho abantu biba amafaranga ya leta imbonankubone izuba riva ah, kuca bituma rero amatora agiye kuba Joyce Banda ara- ara- aracindwa agacindwa na mwene wabo na n'uwo yari yasubiriye ah, ah, Peter Peter Mutarika ariwe mwene wabo wa Bingwa Mutarika rero nuko rero byagenze na n'ubu uye Joyce Banda hamwe na Chakwera bose bari hamwe barwanya kugira ah, i- intwaro ya TPP ah, ariyo ya, ya- ya, ya Peter Mutarika ishobore kuhava
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bita Tura.
njyewe ndi hano kampala uganda
Eh, je ndi mu gisagara ca Bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
Ah, hanyuma se ah, ah, nk'uko wabivuze ah, kenshi ah, ni ibintu biba bidasanzwe kubona ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ah, ribona amajwi menshi kurusha ah, umutegetsi wari usanzweho ariko kenshi na kenshi abaturage kugira ngo baguhitemo hari byinshi uba wababwiye cyangwa se politiki yawe iba yabanyuze kugira ngo bakugirire icyizere ah, cyane cyane ko wari umaze kuvuga ko igihugu cyari kimaze iminsi kiri mu bihe ah, bitameze neza ubukungu bw'igihugu bwasubiye inyuma cyane ni nk'ibiki cyakwera arimo gushyira imbere cyane bituma abaturage bamwiyumvamo ya icyo cakwera nabo bari kumwe kuko cakwera uh, ubu nguye hariho ama um, Ihuriro ry'amashyaka.
politiki ashika kuri ce eh, cenda yagi- yiyunze yiyunze ubumwe urunani, Eh, urunani, rero- urunani rw'amashyaka urunani ni ukuvuga ni urunani rw'ama- rw'ama- eh, rwo- Rw'ibigambwe.
rw'amashyaka nk'uko bivuga mu kinyarwanda Mm.
eh, imigambwe isha kuri icenda rero ivyiyumviro vyabo mu vy'ukuri biratomoye muri malawi malawi abantu benshi bari ah, baba mu gishwira ni kuvuga baba hanze y'imiji Um, mu miji habaho abantu bake cyane rero abantu bataba mu miji ikintu cya mbere kibabeshejeho ni uburimyi ni kuvuga ufise ivyumviro bituma abo bantu benshi mu gihugu bashobora kurima bakimbura bakarya bakaryama icyo ni ikintu cya mbere kibaraza ishinga nta bintu bya- birenze bagusaba rero we we yemera yuko kuko igihe ah, bingwa mutarika ari we ukuru wa peter mutarika umutegetsi ubu ngubu igihe yaza yahinduye igihugu kubera yatanze ah, ifumbire ah, ku buntu abantu bakenya cyane akabanya ifumbire bakarima rero iyo porogaramu yarabandanije naho peter mutarika yayibandanije ariko yayibandanije mu buryo budatomoye neza si nk'uko mukuru we yayikoze igihe atangura ni kuvuga wasanga nk'abantu bamwe bamwe amakompani yahawe ibikorwa na leta byo gushyikiriza iyo fumbire ku banyagihugu wasanga hari igihe aribo bunguka cyane kurusha abanyagihugu hariho ibyabagiye biba ugasanga ha gutwara ifumbire ugasanga batwaye umusenyi umva umusenyi bapakiye bagashyira ko hejuru udufumbire dukenya bagatwara ariko abanyagihugu rero abanyagihugu baje kwibonisha oya bati bya bintu byagenze gute twakomye amashyi ngo baduhaye ifumbire ya gusa none baduhaye n'ibiro bibiri by'ifumbire ariko ibiro mirongo mirongo ine n'umunani byose ni umusenyi rero ibyo bintu bigenda byonona imikorere n'ubwumvire bw'abanyagihugu rero cakora nabo bari kumwe bavuga ati oya twebwe ntizoha ntizoha abantu bakenye ifumbire y'amafaranga make oya igihugu cyose umuntu uwo ari we wese ifumbire igiye gukatwa ibiciro kurikora ku bihumbi mirongo ibiri na bibiri by'amakwaca turishyire ku bihumbi bitanu by'amakwaca rero nta muntu w'umudandaji azoronka akazi ngo ni uko ifumbire twarigabanije nk'uko babikora akazi rero icyo ni icya mbere bavuga icya kabiri bashyira imbere ni gutanga ingurane ego ingurane zirahari abantu bazitanga ariko bagera kuzitanga ari uko hageze yuko abantu biyamamaza basaba no gutanga ingurane ariko izo ngurane ingurane uba ukatanga uba ukagura amajwi rero abanyagihugu amafaranga bayafata bakayarya ntagire n'ikintu na kimwe bakora ariko we nabo bari kumva ati twebwe ingurane tuzozitanga kugira umuntu uwo ari we wese afite icyumviro cyo gukora agikore kandi bagashyiraho ukuntu izo ngurane bazagenda badukurikirana kugira abantu ntibave bazonona rero bimwe na bimwe ni ibyo bagenda bavuga ikindi ibindi rero nabyo ni kugerageza mu by'ukuri gukoresha ukuri umuntu agahabwa akazi kuko arikwiriye atari yuko ava mu mugambwe uri ku butegetsi cyane ava mu gice umukuru w'igihugu avamo hano ikindi nacyo ibintu byo gusuma mu by'ukuri ni ibintu byamamaye cyane cyane cyane ku ntwaro ya ya joyce brando n'intwaro ya peter mutarika rero abafatimo twebwe icyo tugiye gukora ni uko abantu bose bibye amafaranga ya leta tuzabashyira imbere y'ubutungane amafaranga bayasubize hanyuma yakore mu byerekeye iterambere ry'igihugu hano ikindi tuzokora ni uko ifaranga ryose ry'igihugu ni ukuvuga izo hari harurwa kugira umunyagihugu amenya ati twinjiza amafaranga ya nayo n'amubwiza cya leta ariko akoresheje n'aya ariko afite ububiko n'aya tubwe akarorero ano matora yakozwe atafaranga rivuye hanze risanzwe nk'uko amatora y'uburundi nawe nyine yagenze kandi ayo wowe bayakoze atamunyagihugu arenze gutanga contribution ni kuvuga intererano birerekana yuko igihugu gifite amafaranga gishobora gukoresha mu iterambere ry'ibikorwa byabyo ariko kubera abantu bamwe babyiba amafaranga no kuyakoresha mu buryo butameze neza ugasanga igihugu kiguma gikenye kizinze kandi gishobora kwisunura kikiteza imbere nk'uko ibindi bihugu bya afurika nk'u rwanda n'ibindi bihugu bimaze kwerekana yuko bishobora gutera imbere cyane muri afurika hanyuma se ku ruhande rwa peter mutarika bo bisobanura gute kuri ibyo birego bashinjwa n'urwo runani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta ndetse n'abandi badashyigikiye ubutegetsi bwe ni iki bavuga bazahindura kugira ngo abaturage babagire icyizere
ego ibyo kenshi bagiye bashyira imbere bavuga yuko isima izo izo bazoyikorora kugira uwo ari we ashobore kubaka batanga amabati ya gusa ibi ni ibintu bagiye bavuga ati kandi tuzaba dufasha abantu bashaka kugira iterambere mu bikorwa ariko ugasanga ni bya bintu nyine baguma bagendekanya bavuga abanyagihugu mu by'ukuri batarigera babona kuko mu myaka itanu yarongoye ntiyigeze yerekana yuko hari ikintu cyahindutse nk'uko mukuru we yakoze imyaka itanu ya mbere imyaka itanu ya mbere yarayikoze mu by'ukuri abantu bose baravuga ati ego bwabo n'igihugu cya malawi kirashobora kugira aho kivuye kikaja hanze amashuri barubaka amabarabara barayubaka iterambere urabibona ko ryakozwe neza cyane ariko icyagiye korona ni uko yishyize imbere yishyize hejuru cyane bituma igice cya kabiri abura amajwi y'abantu abantu bahora bamufasha ibintu biragenda nabi cyane kuruza yaho yagiye gupfa ni ukuvuga bose bafite ibintu bagenda batanga bavuga ati tuzokora ibi n'ibi kuri urunani rwa cakwera bo bavuga ati twebwe ifumbire tuzokata hasi abasuma tuzobafata amafaranga ya leta kuzibira abahora bimba ntibashobore kwiba utuzi tugende ku bantu babigenewe kandi dutange ingurane ku bantu bafite ibyo bashaka gukora mu ruhande rwa pita we batwati twebwe isima tuzoyikorora amabati dutange amabatiya gusa ati kandi duteze imbere uburimyi ariko rero ukuntu abantu bagiye barapfa bigenze kandi urabona joyce bande basaba bamukurikira ugasanga ntuzenya shirima ariwe yari visi perezida wa pita afite abantu benshi bamukurikira abantu benshi b'urwaruka benshi baramukurikira ko shirima aracari muto afite imyaka ishya kuri mirongo ine n'ingahe n'itanu ntihenze rero babona ko umenga ni umuntu agiye ku butegetsi ashobora gushyira imbere ibyiyumviro by'urwaruka rero kandi malawi abantu benshi muri kino gihugu n'urwaruka rero bituma rero bafite abantu benshi bakurikira kandi ikindi ngo ugiye usoma ibyagiye bishyirwa kuri ahantu kuba ubuhaniro bw'ibintu mu bikorwa bya facebook na whatsapp abantu bo muri uruhande rwa rwa dpp aribwo rwa perezida hari mutarika bavuga yuko perezida yicaye cyane atigeze agendagenda mu gihugu kwiyamamaza yaretse kugira uwari uwo bajana ari umwana wa bakiri mu ruzi bakiri mu ruzi umuhungu wiwe niwe yaguma agenda agenda hino ariko perezida we yavuga ati no jewe abantu baranzi barazi ko tuzotsinda rero aca abishyiramo intege nke cyane ndamwe muri bo bavuga ati nicyo cyatumye atsinda atsindwa ariko ntawe ubizi ariko ndizera yuko abanyagihugu mu by'ukuri hageze aho baruha babona intwaro y'uko ikwiriye guhinduka radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga kuri mikoro muri kumwe nanjye edi rwema umutumirwa wacu uyu munsi ni bwana inosa magambi akaba ari umurundi utuye mu gihugu cya malawi aho turimo kuganira ku bijyanye n'amatora aheruka muri icyo gihugu bwana magambi abakurikirana hafi politiki yo muri icyo gihugu cya malawi bavuga ko amateka agaragaza ko amatora kenshi iyo yabaga ahanini yashingiraga ku bwoko ugasanga umukandida runaka ashyigikiwe n'ubwoko cyangwa se amoko runaka muri aya matora yo muri iki cyumweru ibyo bintu hari aho bigaragara
mu by'ukuri ni uko bimeze kuko buri buri mapukora amashyaka buri pati politike ifite aho igenda ifite abantu bayo benshi ibyo ni ibintu byagiye biboneka cyane kuko urabye nka mcp ariyo irongowe na dr lazarus chakwera yo ni pati politiki yo hagati y'igihugu ni kuvuga rirongwe umurwa mukuru n'imicungararo yawo ni kuvuga aho uye n'ahantu mu by'ukuri naho mcp yokora ibyaha bimeze gute abanyagihugu baho bati uyu ni umuntu wacu hanyuma dpp nayo ugasanga muri muri noro y'igihugu ni kuvuga blancaya ariwe murwa mukuru w'urwo ruhande ugasanga rero niho benshi niyo niyo bapfa ariko rero ugiye muri south ugasanga rero bivana rero naho bo usanga urengera abantu bari hagati na hagati rero birasaba yuko ibyo amapati politiki abiri agwana cyane agaragaza kurondera abantu babavugira kugira baronke amajwi amajwi yo muri yo muri sawa ariko yo muri yo muri nord plito rero urasanga muri ano matora kubera hari abantu imiryango icyenda yose yagiye hamwe ncp ariwe irongowe na cakwera batoye baronze amajwi menshi cyane mu gice cyo hagati hamwe no muri noro y'igihugu baronse amajwi menshi cyane kandi ni muri muri muri sud muri cya blankaye aho batahora baronka amajwi menshi ubu ngubu mu by'ukuri ibintu byahindutse cyane baronse amajwi adasanzwe eh, muri urwo rwego ariko amatora yego ni by'ukuri amatora muri kino gihugu eh, yaraba imigambwe ko buri mugambwe wose ufise ahantu eh, ufitiye abantu benshi cyane ba- batanga amajwi ariko ano matora y'uno mwaka ya ese nahinduye ibintu cyane rwose mu buryo butari bwitezwe ese perezida uriho pida mutarika ah, nta mpungenge z'uko nawe ashobora kwitabaza inkiko akanga ibyavuye mu matora umwuka muri malawi abantu muvugana babibona gute bo ukurikiye amaradiyo ah, peter mutarika nta kintu na kimwe aravuga Ah, ariko uyu munsi mu kanya ga- gaheze niwe nabonye murane nimeti wiwe ni kuvuga uwo bagiye kuko hano muri malawi sinzi ko babi- babi- babigera mu bindi bihugu Eh, muri malawi iyo utowe kuba kandida eh, kuba perezida w'umugambwe u- uracagura umuntu uzogera mujana bamubita running mate ni kuvuga wowe ubaye perezida uwo muntu niwe acaba eh, visi perezida rero we yatoye ah, umuhungu wa bakiri muruzi ni kuvuga ah, atupele muruzi rero atupele muruzi niwe amaze kuvuga eh, hirya yeje yaravuze kuri facebook avuga ati amatora naho two turabyumva ariko i- ntiyameze neza yaribwe cyane Ah, uyu munsi nawe yatanze ibiganiro avuga ati kugeza ubu nta muntu aratsinda cyangwa acindwe ariko naho uko biri kose sinemera ibiza kuba mu matora yamaze kubitangaza ariko peter mutariko wewe yahoze Ah, kandi uraje kuri facebook abantu bagenda bahanahana amafoto bavuga ati yatanguye guhamisha ibintu byo mu nzu abikura ah, mu mazu ya perezidanse yari mu bice bitandukanye ntawe ubindi ikindi bihuha rero Um, n'igituma ibintu biteba ba- igituma bataraheza gu- bataratangaza urwego rujejwe gutegura amatora igituma bataratangaza ni uko batifuza yuko hariho ikibazo na kimwe gisigara kireremba imbere y'uko batangaza uwatsinze ni kuvuga uyu mugabo atwaye runo rwego rushinzwe gutegura amatora donc ni umuntu mu by'ukuri adasanzwe avuga ati umwaka uheze perezida yatangajwe umuntu yatsinze amatora yatangajwe igihutihuti kandi hari hariho ibintu ibibazo ah, uruhande rwa opozisiyo rwari rufite byinshi batigeze batangira inyishu bavuga ati oya jewe icyo ngiye gukora ni ku- ni ku- ni- ni guhakikisha yuko imbere y'uko amatangazo atangazo rya mari ritangwa uwo ari we wese afite ikibazo kizotamaje eh, gukemurwa kandi ibyo ritara bikora mu by'ukuri ikindi nacyo ubu bagenda baharura amajwi rimwe ku- rimwe ku rindi cyane cyane amajwi ah, ajya ajya agiye yoneka- yononekara buri buri ahantu ajya amajwi agiye yonekara ubuye bagenda bayakora baya- bayakurikirana bakurikirana bakurikirana bakurikirana kugeza yaho bayarangiza rero ndizera ko ari ari umunsi cyangwa ari ejo cyangwa ni ejo bashobora gutangaza ariko uko biri kose uko biri kose naho itariki yavuze ati ntiyanejejwe n'ibyavuye mu matora azo- azokwita ubutungane kandi ubutungane buzomwakira mu by'ukuri ariko sinzi yuko azoshobora kuronka ibirego atanga eh, atariko atanga ubu uye kuko ibirego ehm, yagi- bagiye batanga nk'ubu ni ibirego bisha kuri bingahe gusa icya mbere eh, nibuka nu- ni- nicyo kivuga yuko eh, abantu bo mu mugwi wiwe bari ba- bagiye kuraba gukurikira amatora eh, mu gice cya Girongwe bakubiswe babo- baraburabuzwa ibyo ni ibintu eh, ni ikirego cya mbere yatanze kandi komisiyo ijejwe gutegura amatora icyo kibazo yagihaye eh, yagihaye igipolisi kuko nibo bajejwe ibintu eh, bya- bya investigation nk'izo Ah, ikindi kibazo ba- batanze ah, ni ni kugira ngo nabo nyine bahamagarwe babe muri urwo rwego rwo kuraba ajya amato- ajya amatora eh, ajya ama- amajwi yononekaye tuvuga umuntu yihenda ah, nabo nyine babe muri muri muri uwo mugwi ugenda uraba ayo matora ah, yononekaye ayo majwi yononekaye ariko ah, umukuru ajejwe urwego rwa- rwo gutegura amatora avuga ati oya ubwo ni urwego mwebwe muta- bitabaraba twebwe ah, nk'uko komisiyo yacu iri tuzobiraba kuko ibikorwa vya mbi- ibikorwa bi- bi- bisanzwe bikuru cyane byakozwe ah, ayo majwi atarava aho ya- aho ah, ibiharuro byagiye bi- ama- amatora agiye abera ni ukuvuga aho amatora yagiye abera araharura byose harimo abareperezanta bose b'ibi impande zose Eh, rero igikorwa caraheze rero ikiye ca nyuma nikihaba uwo ari we wese ari mu mu migambi Mm. Ah, rero nibabirangiza neza kuko bizovumvamwo by'ukuri kugira ngo gutungane canke kutagira ngo gutungane Mm, eh, bwana magambi uh, wakomoje uh, kuri uh, atupele muruzi uwo bwana peter mutarika yari yahisemo kuzamubera visi perezida aramutse atsinze aya matora ndetse hakaba hari ah, nk'uko nari mbivuze bamwe mu bakurikirana politike mu gihugu cya malawi ba- bavuga ko iyo nayo ishobora kuba ari imwe mu mpamvu abaturage eh, batatoye Peter Mutarika kuko basanga igihugu gisa nk'aho kigiye ku- kuyoborwa n'umu- n'imiryango ibiri dore ko bombi ah, ari abana bahoze ari abakuru b'ibihugu
Eh, ibyo ibyo bintu barabivuga cyane bara- barabivuga kuko uravye atupere atupere yarongoye umugambi wa se um, udf mu matora aheze y'umwaka uheze bo yaritoje kuba perezida kandi yongera yitoza kuba ah, umushingamateka ariko intebe y'umushingamateka yaramucinze yaramukubise hasi arabura intebe y'umushingamateka ahavuka amajwi ya Ronsi ku perezida ni amajwi make cyane atabaho rero abantu barakaneye kubona Peter Mutarika amwizera yuko ashobora ku- ku- ku- kugira icyo yunguye ku mugambi wiwe mu kumuha amato- ama- amajwi rero abantu benshi baravuga bati mbega umuntu yabuze amatora ahavuka yo kuba umushingamateka yokora iki yozana amajwi angana iki ah, yotuma aterera perezida Peter Mutarika rero abantu barabivuga kandi ah, abantu benshi bo ubu turazi neza yuko bakiri mu ruzitse afise ah, ikibazo mu butungane kuko ah, bavuga yuko yibye amafaranga atari make amafaranga menshi cyane Ah, ivyo bintu rero akiri mu butungane ah, leta ihari ntaco yarikoze ko kire- kirekire ah, ngo ngo urubanza ntirurarangira Ah, hanyuma abantu benshi baravuga ati peter mutarika yaribye amafaranga menshi nawe nyene ni uko rero bavuga ati no ntitwokwemera yuko abantu babiri ah, bava ku ba- ku bavyeyi canke bakuru babo bagiye bapfukama igihugu mu nda ntibashobora kubananya gutwara nka du- duhindure tuzane amaraso mashasha canke rero ihinduka ryoba Mm. Ah, bwana magambi ah, uri impirimbanyi mu guharanira agateka cyangwa se uburenganzira bw'impunzi aho ngaho mu gihugu cya malawi nk'ibibazo uhura nabyo cyangwa se impunzi zihura nabyo ah, muri icyo gihugu cya malawi hari umukandida n'umwe wigeze wumva ugira icyo avuga ku bijyanye ah, n'agahinda cyangwa se akababaro impunzi muri icyo gihugu ah, zihura nabyo Eh, murakoze cyane kuri icyo kibazo bo reka duhere hafi cyane mu kwezi kwa kabiri hari ikintu cyabaye hano um, kitameze neza ni kuvuga hariho um, umuntu w'umuzamu yari acunze inzu ikiri hubakwa eh, hano nyine mu gisagara ca ca rirongo atari kure cyane n'aho ndi Eh, uwo muntu yari umubisha cyane umva we yarafite ukuntu ahamagara abantu ba taxi moto ahari hanyuma akabica amaze kubica izo moto zabo yari afite abantu nyine ba- ba- ba- bakorana ayo madiri yabo baka- bakazigurisha rero bari yarisha abantu batari bake ariko umwe muri bo aza kumenyekana ko umuntu wa nyuma bari bari bari bari kumwe yari aho yari aho- yari aho muri ico kigo leta rero irarunga abapolisi abapolisi baramufata baramukubita baramufunga bara- arana- aranenga yuko ya- yishe uwo muntu rero mu gihe ivyo biba- byariko bira- biraba umuntu umwe sinzi ingene yiyandikije yandika kuri whatsapp avuga ati uwo muntu yi- yahora yica abantu ni ni umurundi Eh, muri malawi uvuze umurundi ushaka kuvuga impunzi uvuga ngo ni umurundi ni ukuvuga abarundi maburundi ni impunzi umva umukongomani umusomaliya umuetiyopiya umunyarwanda umurundi bose babita ngo ni maburundi ni ukuvuga amaburundi baragarikiye impunzi usanga abantu baba batumvise uko baba bati "Ah, ni abantu muri impunzi twe tubahe ahantu muba muradandaze none nuko mwatwica baca birara rero mu ma- mu ma- mu maduka y'impunzi n'abatari impunzi nk'abanyarwanda ndetse za pasiporo n'ibindi araza atunga muri kino gihugu babararamwo bariba Ba- twe tumaze kubyumva rero twiruka kuri polisi turavuga na polisi polisi iradufasha akaja n'abanyamakuru batanga itangazo uya nyabuna nyabuna fasha wamsa abanya- abanyamahanga ni umunyamalawi izina ryiwe ni naka baha naka ni ibintu tumaze gukora byaba ibicerera curera naragerageje mu by'ukuri nandikira cakurera aravuga ati nta kintu wovuga mu by'ukuri rugira uraba ukuntu wurwanya buno bubica uravuga yuko abantu ariko ntaco yavuze Ah, ndandikira leta inzego zitandukanye bita muteka ntaco yavuze ariko wagize ico avuga umwe gusa ni visi perezida ariwe Chilima Ah, mu by'ukuri ndamushimira naravuga ati mutama ivyo wakoze bya- ni byiza cane kuko uri mu bantu b'abategetsi bo hejuru cane bagira ico bavuga Um, rero boshinze neza yuko hamwe ubu- yoza ku- bakaja mu butegetsi ivyo bintu mu by'ukuri vyo- vyo- vyogabanuka canke bikarangira ivyo tuvuga ku vyerekeye impunzi eh, vyokumvikana ko twifuza yuko impunzi zohabwa uburenganzira nk'abandi bantu nk'uko impunzi zifite uburenganzira mu bindi bihugu baze mu rwanda eh, muri kenya mu uganda eh, umuntu ashobora kugenda eh, ashobora kuba hari aho yifuza agakora ivyo ashaka afite ubu- uburenganzira ni twifuza muri kino gihugu bwana gambi kandi iryo shyirahamwe ryawe urongoye there is hope rifasha abanyagihugu hamwe n'impunzi kubana mu mahoro mu magambo make cyane ku bantu bakurikiye ijwi ry'amerika mubikora gute mumaze kugera ku ki mu kubanisha abarundi nako impunzi n'abanyagihugu muri malawi Eh, mu ncamake there is hope ah, dufasha kugira abantu bashobore kuronka kwiga bashobore kwiga mu byu- mu- mu busanzwe rero ari mu nce abanyagihugu turabafasha kuja kuri universite um, turafasha abantu kuja kuri secondaire tukabariza amafaranga Ah, dufite ikigo ah, kitari gito ah, twakiramwo twigisha ko imi- imyuga ah, pl- ah, plumbing ah, bricklaying carpentry eh, tailoring n'ibindi rero turabigisha imyuga kugira ko umuntu afite umwuga ariho hose aja ashobora kuwukoresha Um, kandi dufite akazi ko twa- tuguriye kampani eh, kompanyi yo mu rundi ruhande nyene irokorwa n'umugo- n'umudamu wanje Ah, bo bakora utugenegene ah, tukagurisha tugahemba abantu hariho abantu bashaka kuri mirongo ine bizeye gukora bakoze utugenegene bagahembwa Ah, naho baronka umushahara wabo ubu dufise abanyamara twahaye akazi basha kuri mirongo itatu na bangahe impunzi basha kuri cumi na babiri Um, rero ni ibyo tumaze gushikira kuko kubera abanyagihugu bamaze kubona yuko baje iryo shirahamwe ryatanguje n'impunzi kandi ndiko batanga utuzi two turakora ibikorwa byo- by'iterambere baca batwemera batavuga ati eh bwa bundi impunzi zirashobora kugira icyo zikoze nicyo gituma rero natwe dukoresha iryo jwi ryacu ah, ni ukwemeza tumaze kwemeza n'igihugu kugira tubanane gu- ah, kubuyaga na leta tukaraba ukuntu bohindura amategeko amwe n'amwe ah, yaciye impunzi Ah, ni ibyo tumaze gushikira kandi turazi yuko ah, ari ejo tugira ejo tuzobishikira Ah, mu bijyanye no guhindura amategeko amwe n'amwe ah, hari bimwe mu bibazo ubwo mperuka kuganira n'impunzi zo mu nkambi ya zareka ibibazo zagiye zingezaho ni uko izo mpunzi zitemerewe kugira icyo zikora mu gihugu cya malawi hari icyo mubafasha ah, gukora kugira ngo amategeko nk'ayo afashe impu- impunzi kugira ngo nazo zishobore gukora kugira ngo zibesheho dore ko ibyo zikura muri hcr n'indi miryango bidahagije ego tu- du- tumaze kugira intambwe zidasanzwe kuko hari inama twakoze ah, mu ntango z'uno mwaka Ah, iyo nama harimwo ah, intumwa zivuye mu maminisiteri atandukanye y'igihugu Ah, two turiga ikibazo ukuntu ah, leta hariho umugambi bita crrf Um, ni umugambi watangujwe na onu ni ukuvuga ujejwe ko gutanga ni ukuvuga igihugu cyose kizohora ki- kizokwemera gu- gukora uwo mugambi ni ukuvuga kwemera ko impunzi zishobora kwigenga zikabaho zishaka zigakora ibyo zishaka leta izoronka imfashanyo zivuye kuri you know, world bank n'ibindi bihugu bifasha kugira ah, ibikorwa by'iterambere by'igihugu bifashwe bironke imfashanyo zituma ah, ubwo bwigenge bw'impunzi budatera ikibazo ingaruka mbi ah, ku mibereho y'abanyagihugu ni kuvuga ni nk'umuco wa rirongwe uvuze ati bo twe dushobora kwakira impunzi ibihumbi bibiri hcr nabo bakorana babasha gutanga imfashanyo ituma tuvuge nk'ibitaro amabarabara amashuri yubakwa ikongerezwa kubera abo bantu ibihumbi icyo gisagara cya kwakira hama abantu ibihumbi bibiri bagakora ibikorwa byabo batanga tasi nk'uko bisanzwe bakibeshaho bagateza imbere igihugu rero ibyo turimo turabikora turazi neza yuko hatabaye kino kibazo cy'amatora ubu biba bigeze kure cyane ariko turiza yuko kubera hari ibihugu byinshi baza kubikora tubwira ko igihugu cya malawi nacyo nyine kizovyemera naho ibiro guhindura amategeko bifasha bitwara umwanya muremure ariko turizera ko ibikorwa two turakora na haseri kirakora bizoja imbere bwana inosa amagambi mbere y'uko ngusezeraho hari icyo wifuza kuvuga utavuze cyane cyane ku bakurikira ijwi ry'amerika badakurikira cyane ibibera mu gihugu cya malawi ego icyo nashaka kuvuga ni uko mu by'ukuri ibikorwa bikomoka muri malawi ari bitegerezwa kutubera icigwa aho leta n'abatavuga rumwe nabo bashobora kutumvikana ku bintu hagira yaho amatora asubirwamo ariko ata muntu yishwe ata muntu afunzwe ata muntu ahunze ibintu byose bigakorwa umutekano abantu bagaterana amajambo ariko ntibaterane ingumu bagaterana amajambo baterane insoro mu by'ukuri bakifuza yuko ahantu uwo ari we wese ari uva mu gihugu mu bihugu byacu mu by'ukuri wofata iki kikaba ikigwa tugerageze dusenye ibihugu byacu dukore abategetsi bo mu bihugu byacu nabo nyine bavuga ati oya iki kigwa tucige kugira ibihugu byacu bijemwo umutekano bwana inosa magambi umurundi uba mu gihugu cya malawi ukaba uyoboye ishyirahamwe there is hope rifasha abanyagihugu muri malawi hamwe n'impunzi kubana mu mahoro tuganiriye uri mu mujyi wa rirongwe mu gihugu cya malawi nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire kandi barashimiye cyane murakoze muheza gito
okumanya kitugobakitabusen'abakazi badduka yombuyumbu twewaze nnyo nnyo mu ndowooza naasitula obusungu twebunyisa ebiwundu kitwetemamu ebitundu buli we wabawo ekitabuse tewabula gwe twekwasa